የሬዲዮ ህዝቢ የአሜሪካ Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya radiyo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda mu twumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru we itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga cyo munsi eh, twatumiye bamwe mu ba mu ndongozi za diaspora zatowe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe kugira ngo bagire ico batubwiye ku mugambi bamaze gutangura mu Burundi bavuga ko ari umugambi wo kugarukira uburimyi mu ntara bavukamwo uyu mugambi bise isuka kijambere ni umugambi wo gukoresha imashini zirima aho gukoresha amasuka benshi mu Burundi bakoresha mu kurima intumbero nyamukuru ngo ni ugufasha abarimyi kwimbura byinshi batavunitse mu kiganiro cy'umunsi rero abatumire bari mu ndongozi za diaspora ni ukuvuga abarundi baba mu mahanga baratubwira ukuntu biyumviriye uyu mugambi ukuntu bariko barashira barawushyira mu ngiro aho bakura uburyo hamwe n'intamamyi boba bamaze guhura nazo baratubwira kandi ukuntu bakora kugira ngo ntibinjirire ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi mu mabanga yabwo yo guteza imbere uburimyi n'abarimyi turi kumwe rero na diomede misigaro aba mu gisagara ca nashville muri leta ya tennessee muri aho diomede misigaro
turakomeye mwaramutse namo frederic twashaka no kuramutsa abo bose bariko batwumviriza turi kumwe rero ni byiza cyane rwose turaba turi kumwe kandi na deo bari bwegure ari mu gisagara ca tanzania ca dar es salaam aho ni muri tanzania mu kanya nibaza ko tumubona abo bashingantahe rero bose abo twatoye barafite ubumenyi bukomeye cyane rwose muri za kaminuza bujanye n'imigambi bariko barakurikirana diomede misigaro afite ubumenyi mu bijanye no guteza imbere amashirahamwe akaba afise ico bita diplome bita mba kuvuga masters of business administration mu gihe deo baribwegure afise doktora muri bioloji mu kurindira ko deo bwegure aboneka rero uh, diomede nashaka dutangure kuri wowe icyiyumviro cyo guteza imbere uburimyi n'abarimyi cabajemo gute
eh, fadi murakoze cyane icyo ciyumviro eh, kiri mu migambi leta mbi leta nkozi yashyize imbere yo kwijukira ukurima kugira ngo tugwize umwimbo hanyuma ngize iminsi mwumva aho bavuga icivugo kuvuga ati kugira ngo umunwa wose uronke icyo urya n'umufuka uronke ikiwujamo twahereye bose ko dukorana turi benshi muri diaspora tukabona ko tugiye dukwiriye gutera inkunga cyane cyane uburimyi ntabwo rero turi ko twinjirira mugabo ni ugufashanya iyi poroje twavuga ko ari poroje yo kwigira ko poroje pilote uko bavuga mu gifaransa ni ukuvuga ko ni ukuraba ukuntu bigenda kandi turabona ko ibizoba byiza n'abandi bace babigira kuko isuka twakoresheje kuva kera imaze imyaka itari mike kugira ngo abantu badushobe kuba uno nyine ntibyoroshe mugabo perezida kubwirana ukuri yose kandi ko urazi ukuntu abarundi eh, ahantu tumwe tuba benshi kujya kurima kwa kera ntacyo dushobora kuzimbura ntabwo dushobora kurimbura byinshi kugira ngo abarundi baronke ibyo bafungura binashobotse turonke n'ibyo du- dushobora gushora mu mahanga byo kwinjiriza eh, ubutunzi bw'igihugu rero muri make twahereye eh, ku cyiyumviro hariho umwanditsi kera eh, utwo- abo bita abaekonomiste abagize ibiro by'u- by'ubutunzi yitwa matus niwe yavuga ati abantu baguma bagwira injyana zitagwiriye kugira ngo abantu baronke icyo barya hazoba ikibazo nicyo gituma rero hategerezwa kuba uko bi- uko bitereza kugenda nuko abantu basaba kwiga ubuhinga bushasha bwo gushobora kurima kwimbura no gushobora kugaburira abantu ukuntu bari kubaba benshi ibyo ibihugu nk'ubushinwa bwarabishyitse ko ibihugu nk'ubuhindi nabwo barabishyitse ko eh, turafata nka japon japon yo bisanzwe ifite n'ukuntu hameze nk'i mu burundi imisozi n'ibindi nibyo rero bituma tuvuga tuti n'iwacu ibyo bintu bikoreza kuba kugira ngo turabe ukuntu turashobora kugaburira abacu turabe n'umusesekara wabivamo turaje kuganira ku bijyanye n'ubwo uko uburimyi bugenze neza n'ibindi bikorwa bishobora kuboneka mu kanya Murakoze.
murashaka kutubwira amajambo make aho mugejeje uyu mugambi wo gukoranya umutahe ukwiye kandi ibikoresho murungika yego uyu mugambi eh, turi ko tubandanya ubu tugeze ku mayero atari make ashika ku madolari ibihumbi icenda uko tugira ni uku eh, turi ko tugerageza kuwukwiza hose kugira ngo abantu bawiyumvemo kandi eh, twabarenganya ibiganiro nk'ibi muduhaye murakoze kuko byumvirizwa n'abantu benshi barumva hari n'abashobora kuba batarashikirwa twaragerageje ko dushobora n'ubu tukibandanya kugira ngo dushikire benshi bashoboka ingari tubigira twarabahaye hariho konti twuguruye ya burundi diaspora forum niho amahera aca ubu ni ukuvuga abari buraya abari ngaha muri amerika eh, abari muri afurika nabo nyine barimo atari bake bari muri australia niyo bacisha ubwo buryo maze kukwira tu- tumaze kuvugana n'ihinguriro aho rishobora kugura izo mashini kandi turamaze kuvugana n'umuntu ashobora kuzitwara asanzwe atwara ibintu mu burundu urumva kandi dukorana eh, na cyane cyane n'ubushikirangaje bwa mbere aho baduhaye n'umuntu akora mu by'uburimyi umuenjeniyeri ndibaza ko biba ni ku murongo aratwumva kugira ngo batubwire ingene kuko ibyo bintu bimaze gushika n'ukuntu bizokoreshwa n'ukuntu bizokurikirwa kugira ngo byungure abarundi bi- bibereke ko eh, ibyo ibyasuka ntoya twara dukoresha n'ukuntu abantu bari kubagwira ishobora dushobora kuzuja mu bibazo tutanguye kuzana ubundi buhinga nk'uko ibindi bihugu byagiye bibikora ubwenge burarahugwa nibyo rero nako tugomba kugira ngo uburyo dushyize ku bundi ibihumbi icyenda ariko ntituraheza hari n'abandi bari kubahamagara bavuga ko nabo nyine bagiye gutanga turibaza ko tuzotangura n'amasuka ah, atari menshi cyane azoboneka yose kugira ngo twerekane ko icyo kintu bishoboka niyo Yego.
abacururiza ahandi bacu mu burundi gishoboka Ego, nk'uko mubivuze ndabona uh, mushikantayideo uh, bari bwegure nawe nyene abonetse ku murongo wa telefone muri aho uh, mushikantayideo bari bwegure
yego ndaha kabisa murakoze cyane ahubwo mbonereho n'akanya ko gushobora kubaramutsa nibaza ko mukomeye namwe turakomeye kandi murakoze kuba mwitavye ikiganiro uh, mushikantayideo Diomede turi kumwe ariko avuga cane cane ukuntu iciyumviro caje co gushira hamwe uh, abarundi bo muri diaspora kugira ngo muteze imbere uburimyi nashaka rero uh, namwe mutubwire hariho uh, umurwi w'abarundi Eh, nawe nyene mu mezi aheze wari watangaje ko eh, watanguye kurungika mu rundi amatracteur yo kurima ariko imigambi yanyu n'uyo murwi iratandukanye iyo mirwi izokorana canke mwebwe mukora ukwanyu
Eh, kwanza ndabashimire kuri icyo kibazo eh, mumbajije Eh, mu bisanzwe twese turabarundi ikintu cyose umurundi yozana guteza imbere igihugu ah, kiba kituraba twese ni ukuvuga yuko eh, hariho amatracteur nk'uko mubivuze efektivema abandi ba diaspora bazanye ariko twebwe tuvuga tuti eh, umugambi w'amatracteur ni umugambi mwiza cyane kubera yuko intego tu- turiko turi- turiko twebwe ni uko uburu- uburimyi mu burundi butera imbere hose mvuze hose ni ukuvuga mu biyaya no ku misozi amataragiteri rero nk'uko musanzwe mubizi arakora akazi neza mu biyaya ariko twebwe uwo mugambi tuzanye w'isuka wa ki- ya kijyambere tugomba imashini zikora ku misozi ndabahaye akarorero eh, murabye mm, nko muri komine ya nyanzarake n'akarorero nyanzarake benshi nibaza ko eh, bahazi Ah, ugiye hajya mu kiyaya turagitezi yashobora gukora neza ariko hajya hejuru ya nyanzarake hariho umusozi witwa rukonwe kandi abantu bararima cyane bararima ibitoki bararima ibiharage uduganye turagiteri hariya sinibaza yuko mwogarukana nayo yohava igusigayo twebwe rero icyo dushaka dushaka kuzana ama- imashini ntonto ziremurutse umunyagihugu muto muto kwanza ashobora kugura kuko nk'uko mubizi ngira ngo si abarundi bose baf- bafise uburyo bwo gushobora kugura tracteur twebwe rero twavuze tuti abarundi bose uburundi uko bungana turabye uburyo bafise tuborohereze kugira ngo bashobore kugura imashini bashobora gukoresha ku misozi Eh, icyiyumviro nyamukuru ni uko eh, ndabivuze mu gifaransa ni uko l'agriculture burundaise iba mekanize
ni ukuvuga Duheze ni ukuvuga ko kujya mwifuza kera ko abarimyi bava kuri ya masuka ya kera bakaja ku buhinga bwa none mu kurima
ego ego bave ku burimi- kuri rya masuka ya kera bajye ku buhinga bwa ke- bwa none kurya twahebye inkono inkono y'ibumba murabizi eh, aba- aba- abo tunganya imyaka niyo ni- niyo twakuze batekamwo ba mama ariko ubuye hose bateka mu isafuriya kugira rero twahebye inkono y'ibumba tukajya ku masafuriya kuba ariko duheba ajya amasuka y'umuhini umwe tujye ku ku buhinga bwa none ku mashini ifise imoteri hamwe umuntu agenda kurima urabye inyuma ukabona ingene ikivi caduze egome reka tugaruke kuri mwebwe eh, diomede nashaka ndababaze eh, iryo shyirahamwe ryanyu rya diaspora mushikira gute abarundi bose baba mu mahanga ko turazi ko ah, muri iki gihe cyane cyane hariho ah, indyane canke ukutumvikana hagati y'abarundi baba muri diaspora bose mubashikira gute
Eh, urakoze kuri icyo kibazo frederic ntabwo nuvuga ko ari injyane kuko twese turi bene burundi hashobora kuba harabaye ikintu kitatumye twumvikana n'ukuntu tworangura ibikorwa cyane cyane aba diaspora benshi babonye ko hari ibintu bitari ko bigenda neza nacyo gituma twe twafashe umugambi wo guhagarika ibintu by'amajambo ntawe uzotwumva turi ko ngo tuvangura tuvangura uriya tubona ko igikorwa nyamukuru aricyo tuzodushira hamwe icya kabiri rero turi ko turagira ni uko nk'uko bivuze turi ko turondera abarundi hirya no hino kandi turabashyikira uburyo bwa none burahari hari nk'ubu ubu twashaka kwanza tubadushime ni ukuba twakira uno munsi turazi ko abantu benshi babyiyumvamo turi ko tugenda turaba amakominote organize mu bihugu nka byose abandi bantu hirya no hino kugira ngo uyu mugambi bawumve kandi twebwe twaruguruye ca- twariguruye cyane ko tugize iminsi tubona ibibazo biza biranadufasha kubera ko dusanzwe dufite umugwi ushinzwe gukora i- amaporoje biranadufasha kumviriza ibibazo by'abandi ni- n'inyungu ba- icyo batubwiye baduhanura kugira ngo uyu mugambi ushoboke twamaze amezi menshi turiko twumviriza abantu n'ubu tukiriko kuraba ukuntu byogenda nk'ubu hari abantu bavuga bati mbere twebwe turi abantu batanu y'ubukeye tukaja hamwe imashini yose ikaja gukora iwacu ibyo ni ibintu twakirije amaboko yose ubu rero ibyiyumviro birahari turazira ibintu online turatumako twaragize ubutumwa kw'inama z'intango ejo muri twaragize interiviyu muri radiyo yo muri canada eh, radiyo francophone kugira ngo eh, tu- tumaze kubona n'abantu atari n'abarundi batanze bariko ba- baterera kubera icyo cyiyumviro bumvise bavuga bati twebwe natwe iwacu turacari ku isuka turazi ko muzora muduha ingene biri kubigenda mu burundi usanga bigize n'icyo bi- biza iwacu ubu rero yamaze kuba meme poroje y'uburundi mugabo itanguye kugenda n'abandi bayiyumvamo rero uburyo dukoresha ni nk'ubu duhaye ibindi nabyo ni ukubandikira turafise twite turagira twite rimwe na rimwe za facebook uburyo bwose bwa- ubuhinga bwose ngurukana mu bumenyi
ngurukanabumenyi yego tubibutse inshuti twese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya amerika turi kumwe na gerard habe eh, gerard habiyambere eh, karozi mbona umurongo wiwe usa n'ugiye ariko reka tubarwe kuri mwebwe dewo bari bwegure mutubwire intara muzotangura kuranguriramwo iyo migambi ni nk'izihe hari intara mushira imbere canke muzitora bivuye ku kuntu eh, mubonye ah, abanyagihugu baho bariko bagira amaproje yo kurima
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbagije twebwe icyo turaba ni ukuraba yuko eh, igihugu cyose kironse iniro perezantasiyo nicyo gituma twebwe eh, tuzokorana n'abajejwe intwaro kugira ngo dushobore gu- gu- eh, kubu- gufatira hamwe komine tubona yuko zizoshobora gutanga intuze zizoshobora gutu- kwakira izo mashini nk'uko musanzwe mubizi ngira ngo twarabisiguye ni uko uyu mugambi turiko ni umugambi piroti twavuga yuko piroti ngira mu kirundi ni umugambi wo kugerageza yego twashaka rero yuko twebwe icyumv- icyiyumviro ni uko igihugu cyose abarundi bose bazotahura ko hariho ubundi buryo bwo kurima bakoresheje uburyo bwa kijyambere bagaha ibijyasuka mugabo rero urumva ntitwoshobora guca tutanguza mu gihugu cyose tutagize amayese turazi yuko izi mashini zikora kuko hariho mu bindi bihu- hariho ibindi bihugu zimaze gukora neza ariko twebwe tuvuga tuti reka tugire ese abarundi bazibone babone ingene zikora hanyuma bace bazihurumbira muti rero tuzotangurira hehe icyo nababwiye ntituzokorana n'abajejwe intwaro kugira ngo dushobore kurabira hamwe aho twohera mwabajije intara ngira ngo ubuhuye eh, intara murazi ko zapu- za- zagabanutse umengo hasigaye hari intara zitanu gusa ziriya ntara zose zizoronka kuko twebwe umugambi dufise twiyumviye gutanguza imashini mirongo ibiri n'imwe zishobora kumbure kudashika turavye ingene turiko turi- turitegura ariko iziya ntara zose omwe imwe yose izoronka omwe nk'imashini nka zibiri zibiri canke zitatu zitatu Izi- ariko twebwe twari twateguye ko twohera ku mashini mirongo ibiri n'imwe kugira ngo intara zose zironke imashini zikwiye Ani- ariko eh, nk'uko nariko ndabibabwira integuro eh, w'umu- y'umugambi eh, twohera ko pilote eh, tuzogerageza igihugu igihugu cyose kibera perezante donc intara yose Yego, ironke be- imashini ni vyiza cane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya amerika turi kumwe na ni chelsea muri aho Eh, chelsea muratwumva
yego turabumva Eh, muri muherereye hega chelsea
twebwe duherereye i nyanza mu majyepfo y'u rwanda ni vyiza cane rwose murafise ikibazo murafise iciyumviro
yego turafite icyiyumviro
duga kw'ijambo
halo duga kw'ijambo turakumva
yego
ndumva telefone ya chelsea igiye Ah, reka tugaruke kuri mwebwe namwe eh, mushikantare diomed misigaro eh, igihe cyose abantu batanguje imigambi nk'iyo haraba intambamyi canke bagasanga barorohewe kurusha uko bari bavyibajije ku bwanyu ibintu bimeze nk'intambamyi mubona bishobora kubangamira iyo migambi yanyu ni ni nk'ibi
I- intambamyi novuga ya mbere eh, ni uko uburyo butabaye bwinshi nicyo cyoba intambamyi mugabo mbona umengo bisa n'ibiriko biraja ku murongo Eh, twari twihaye intego y'ibihumbi bishika kuri mirongo itatu na bitanu Eh, turi kure gatoya ariko urabye ukuntu ahantu bariko barabyitabira ni byiza novuga ko iyo ariyo ntambamyi ya mbere intambamyi ya- yari kuba yindi ya kabiri yari yo kuntu uzobishikana iyo tubitwara icyo nacyo ni ikibazo twamaze kuronga turafise umuntu ngaha asanzwe akora byo gutwara ibintu mu burundi kandi yakoze iminsi itari mike yamaze kubimenyera w'umusore dayeri ngira ngo nawe nyine ashobora kuba ari ku murongo araja kubaza abantu bamumenye asanzwe atwara ibintu byinshi mu burundi avuye mu gisagara cyitwa houston intambamyi ya gatatu yari kuba yari yuko twobishikana hariya ntihabeho ubikurikirana iki nacyo ikibazo nacyo twaramaze dutorera umuti kuko ubushikiranganji bwa mbere dukorana baratwemereye ko hari abantu bazadusiganira hafi kugira ngo aho bizoba birikora eh, tumenye ingene biriko biragenda byohana inguvu n'abandi batazoba bataritanga ubu kugira ngo bitange ari benshi hanyuma kandi bizoba binakenewe kubera ko hazoba hariho n'abanyagihugu bakeneye kumenya ingene ziriko zirakora kugira ngo nabo bashobore gutangura ipoje iyo ari yo yose nk'uko bivuze intama ntizibura mugabo ni ukwama muriko mwiga kuraba iyi ntama niyoba mbega ko itorera inyishu gute inyishu rero turiko turazi- turiko turazirondera hari n'abandi nk'umuagoronome yatubwiye ati "Eh, isi mu burundi ntiri kumwe hari isi y'inyovu hari ahandi hari ibumba hari ahandi hari ibi n'ibi none zoharima gute ibyo byose twagiye tu bab- babiduhereza twibonera inyishu nacyo gituma nibaza ko eh, ntawovuga ngo bizoba uku mugabo kubera ko tubyizeye kandi turi ko tubishyiramo inguvu tukaba dufite n'abantu bazo tukiganira hafi turazi ko nta gisiza turi kumwe byose birashoboka kandi Ego be, birashoboka eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na nimbonera evariste muri aho
amahoro neza amahoro neza muherereye hegaye evariste
mperereye mu kayanza ikabarore ni vyiza cane rwose ikibazo iciyumviro duga ku ijambo
Ego, icyiyumviro nabonye bafite ibyiyumviro bikomeye cyane imigambi ikomeye cyane yo gu- yo guteza imbere igihugu mugabo rero eh, ico c'uburimyi cyari cyiza ariko umenga hari ibindi by'ibanze tubwirinze guhera ko kugira ngo eh, bigende neza Eh, nk'akarorero ibintu bijyanye n'amabarabara cyangwa n'ibindi kuko umenga ibyo bishoboka iyo hari n'irindi terambere ryabanje sinzi ko muri kamuranyu ego turakumva neza
nabivuze nti rero umenga iby'uburimyi ubwo buhinga ba- bazana ni byiza mugabo umenga yokunze neza mu gihe habanje ibindi byo gutegura kugira nk'amabarabara n'ibindi kuko iyo abantu bimbuye barakenera gushora cyangwa bakagira n'ibindi mugabo urumva rero ntibishobora gukunda atari iterambere riri mu gihugu umenga ku bwanjye bohereye ku nyubako z'amabarabara n'ibindi kugira ngo ba- bateze imbere eh, n'ubwo burimo ego be evariste reka baguhiye inyishu kuri ico ciyumviro mushikirije reka tuje kwa deo bari bwegure
Eh, nagomba ndamushimire cyane umushinga ntahehe eh, cyangwa umutama evariste kuri icyo kibazo abajije n'ikibazo n'ukuri eh, cy'ibanze cyumvikana cyane Eh, ariko eh, evariste ukuntu n'umwishyura no mubarira nti eh, amabarabara kubaka amazu ibintu bya infrastructure byose byubakwa n'umuntu afite ikintu yashyize mu nda murabyibuka neza ibyo byose ni ibintu bikomeye cyane ku iterambere ry'igihugu Ah, ibyo ni ukuri nta muntu yobiharira mugabo eh, mu kirundi hariho umugani baca ngo nta mwiza w'inzara utafunguye eh, nta kintu na kimwe kindi ushobora gukora utafunguye kandi ugafungura neza no mu eh, no- no- no mu- mu- mu- mu kirundi barabivuga yuko iyo mu nda hataraye neza eh, mu nda ngo harara Inzara hakazinduka hakazinduka inzigo.
niko babivuga.
ego Eh, ni ukuvuga ko gufungura gufungura nicyo kintu kiza ubwa mbere mugabo nk'uko yabivuze mutama evariste ah, tumaze gu- gu- gu- kwimbura ibintu byinshi cyane hariho ibindi tuzokenera Eh, kandi nk'uko yabivuze ati duhere ku mabaraba cyangwa iki urabye ibintu by'iterambere ibyo umuntu yovuga ati mpere ko byo byo ni byinshi urashobora guhera ah, ku ndero y'abana edikasiyo urashobora guhera ah, kubaka ibisagara byiza byose birakenewe mu iterambere byose birakenewe ariko tuvuze tuti eh, icyo mu- mu- mu- mu- mu gifaransa bita priorite tuvuze tuti priorite gufungura nicyo kintu cya mbere cyiza Nda- ntanga akarorero nk'umuntu ashatse kubaka kubaka mu kirundi nshatse kuvuga umuntu gushinga urugo Ah, murazi ko abakiri bato bavuga bati ngura imodoka nubaka inzu nziza ibiki n'ibiki ariko ikintu cya mbere ni ukuba uzi neza yuko ujya muntu uzanye uzoshobora kumufungurira neza no kwambara bashaka yoshobora kwambara nabi mugabo akaba yafunguye icyo neza afungura yego kandi umuntu afungura neza biraboneka n'inyuma bavuga bati eh, iyo umuntu atamiye ntatamure aba yaratamitswe iyo utamira neza rero no hanze biraboneka ngira ngo ari intara nyinshi ushobora Ego.
gusanga abantu bavuga ngo ni intara y'irakenye cyangwa ikubirabira he uzorabire kuri bajya abana b'imicuko ubonye umwana abyibusha ameze neza n'iyo umushyize mu ishuri ariga urabona ko yiga neza ariko iyo umwana atafunguye neza ibyo mubarira byose ni ukuri bica inyuma y'amatwi bigaca bigenda jewe rero nanjye turahanurana ikibazo mutama evariste yabajije n'ikibazo cyumvikana cyane ariko jewe mvuga nti kwanza mu nda habe hifashe neza hamaze kwifata neza mu nda turashobora kwambara amakaravati tugashyirako amakositime bakabona ko dushagije yego mugabo inyishu twabanje gufungura inyishu zito- zitomoye reka duhe ijambo kandi undi munywanyi w'iradiyo yacu idirisa bakungu muri aho
muraho neza mwiriwe neza mwiriwe neza muri hega bakungu
twemereye hano i kigali mu rwanda ni byiza cyane ni rwose ukuvuga ngo baje gushimira umutumirwa watumiriye uyu munsi turam- turamenya byinshi Mm, gasana yisabira abaturage bo mu rwanda cyangwa i burundi ni ukuvuga ngo tugomba guhaguruka cyane tugakora ku buryo no- no- no muri iyi minsi y- y- y'imvura tugahinga cyane kugira ngo tubashe kwihaza nibyo tumara kwihaza neza tugasagura n'ibindi bihugu bizaba ari byiza cyane tubanze dukoreshe imbaraga tunoze neza ubuhinzi ubworozi noneho umusaruro natwe tuzawubona nidukura amaboko mu mufuko umusaruro tuzawubona ni ukuvuga ngo ndisabira leta leta yacu y'ubumwe ibya- ibyo ihora idukorera turabishima cyane nuko ejo bundi bashyizeho ahantu hose hari ahantu hose hari imbuga nini tubasha ni- wowe iyo utabasha guhinga ubasha guha mugenzi wawe aho hantu akahahinga kugira ngo tubashe kurwanya inzara mu gihugu ni ukuvuga ngo n'urubyiruko nabwo nabo birasaba ngo nabo bakure eh, bakure amaboko mu mufuko babashe kwitabira ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo inzara tubashe kuyikira tubashe kuyirangiza kandi nkisabira ngo nkisabira ngo aduhe inama inama twabasha- twabasha kugenderaho urabona ubu- urabona i- buri gihe ki- hari igihe cy'imyuzure iza igatwara igatwara ibyo twabashije guhinga inzara ikaguma tuyibona ni ukuvuga ngo aba aba- aba- za leta y'u Burundi cyangwa y'u rwanda zikoresha zikoresha inama dukoresha inama ba- ba- basobanurira abaturage ukuntu ukuntu twabasha kunoza ubworozi n'ubuhinzi egome kandi idirisa kandi noneho n'ibintu ku isoko birahenda cyane kuba tudakoze cyane natwe byatugora urabona isukari irahenda ikintu cyose kirahenda
egome murakoze idirisa bakungu ku cyiyumviro cyiza reka tubaze diomede misigaro agire icyo akivuze ko aho muhurira ni uko eh, ku- kurima reka guteza imbere uburimyi ari ikintu cyiza cyane rwose duga ku ijambo mushikanahe diomede misigaro
yego murakoze frederic kandi ntabwo gushimira uyu mu- mu- I- Idrissa kubana- Ba- Idrissa Idrissa.
bakungu Eh, Idrissa bakunga ababwiye mu rwanda eh, icyo duhurije ko kandi yavuze neza ni uko tureza kurwanya inzara Eh, tugarutse kuri cya kindi dewe wavuze ati mu nda harara inzara akazuzigo asanya uburyo bundi bushasha nk'ubavuga ati wowe niba udashobora kurima uhereze ushobora kurima ngira muzogabura umwimbu umwimbu icyo uronka nawe agira icyo aronka byose ndabona ibyo avuze bije muri ya ntumbero dufise natwe ubwira ngo tugwize umwimbu haboneka umusesekara ibyo turya n'ibyo dushobora gushora na nabivuze mu ntango hazovamo n'akamaro twa dufaranga tuvamo usanga ushoye hanze y'igihugu tuza rwa- rwa rufaranga rwiza mpuzamakungu ibintu nka mwinshi rero uyu mudirisa ndamushimiye cyane avuze neza ngira ngo ni kiri cyiyumvira umuntu icyiyumviro nkuyemo cyiza azanye ni ikiri kuvuga uti wowe niba ufite ahantu harimwa ukaba udafite uburyo bwo kuharimisha waha wundi muntu akaharima bikumvikana ukuntu muzabigenza yimbuye hako hagumuko urumva ni- kiri iciyumviro cyiza kije mu bintu byo kugwiza umwimbo arakoze kandi amushimiye tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika ubu naho turi kumwe na ndikumana claude muri aho
muraho neza Eh, turaho turakomeye Ebyiri ntema.
muri hega claude
Eh, turi mu rwanda mu karere ka nyanza ni vyiza cane rwose ikibazo iciyumviro ndibuga ku ijambo Ah, njyewe icyiyumviro ndimo ndiko ndiyumvira kuri icyo kibazo icyo kibazo ikibazo kimwe kiragira kiti ese niyo nibabona icyo guhinga ifumbire mvaruganda niko iboneka ku gihe cyangwa se n'ubundi ikomeza kubura nk'uko na mbere byari bimeze ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri ese niba ufite ahantu ho guhinga uzaba- uzahahinga gute mu gihe nta bushobozi ufite byose rega biterwa n'ubushobozi murakoze cyane murakoze nkundimana claude reka ikibazo ca mbere eh, c'ifumbire eh, ifumbire iravugwa cane rwose ko itaboneka eh, naho bo abanyagihugu borima iyo fumbire barayikeneye eh, nashaka ndagihedeho bari bwegure
ego sinzi ko munyumva turakumva neza
yego cyane nagomba ndamushimire claude kuko icyo cyiyumvira azanye cy'ifumbire murabona isi z'iwacu zaramaze zaramaze eh, gucoka niko umuntu yabivuga isi Gutifuka.
uyirimye utagira ifumbire eh, ntiyimbuka cyane usanga itimbuka rwose ariko rero nagomba nibutse claude kuba ikenewe mu burimyi atari kumbura ifumbire gusa murabona nko mu burundi bwacu no mu rwanda nyine nicyo kimwe dufite ibihugu biri ku imisozi cyane Eh, ikindi kintu kumbure claude yibagiye nu- ni ukuvomera naho worima ugashyiramo ifumbire ikwiye mugabo utaronse amazi akwiye naho nyine ntiwimbura rwose ibyo byo- bibazo byose rero twarabiciye hirya no hino twebwe muri poroje turavuga tu- tuti byose ni ukubitorera umuti ni ukuvuga ko iyi suka ya kijyambere tuzanye si isuka yambaye ubwambure ni isuka ifi- yambaye ibyiyumviro byinshi cyane icya mbere kikaba ari ukwigisha abantu tuzanye izi mashini turi ko turavuga tukazishikana zigatangura gukora hazoca habaho kwigisha abantu ibikenerwa kugira ngo umwimbu ujyane n'ibyo umuntu aba yarashyize mu murima hanyuma yabajije ikibazo cya kabiri Ikiba- ati mbega iki- none bizogenda ikibazo ca gute?
kabiri nashaka umushigantahe misigaro abari bacishura Muragira-
Ego.
ikibazo cya mbere nibaza ko naheze kucishura ego mereka Nuko- eh, Diomed Misigaro aje ku kibazo ca kabiri ati naho uboneka ifumbire y'imashine y'ibintu bihambaye cane rwose nyabuna n'ubushobozi duga ku ijambo
ego ibyo ibyo avuze nibyo ibyo by'ubushobozi nishiga nacyo twaraciyumviriye iyo suka nk'uko bivuze izo bizimbye gatoyo urabye kuri ya suka ya kera imwe twakoresha ubushobozi rero turiyumvira tuti abantu bagiye hamwe ni ku gasozi kamwe nawe ntibora kutagura ay'imashini imwe ubwo rero nicyo gituma tubona ko dushyiramo na leta kugira ngo abo bantu bagarukiye abazaba bagize icyiyumviro cyo kujya hamwe kugira ngo bakoreshe iyo mashine Eh, tugira n'imana yuko tumaze kumva ko benshi mu bintu bazo- bazaba bazanye ibyo bintu izo mashini zo kurima bashobora kubaha na- n'akantu ko kuvuga bati ni mwamwemeye mukayishikana twarabigere tubigenza mu bijanye mu bijanye n'amatakisi yo kuyinjiza iyo mashini rero ndibaza ko u- umwe ashobora kutazobishobora ubuze uburyo bw'umwe ariko wa wundi misorosoro igwirigwi igiye batanu batandatu indwi, umunani icyenda bagiye hamwe iyo mashine ushobora kuzoyigura icyo bakeneye kumenya ubu cya mbere ni uko izo mashini zikora njyewe ndazi ko mu minsi iri imbere izo mashini za mbere kuri iyo poroje tiroti iyo poroje twigira ko bazigira ko bazorabira ko yigenze neza kuri aya masuka yo ku misozi ndazi ko nta nkeka abantu bazoja hamwe usanga bafite isuka kubera ko niyo hasi ishobora kurima ngaha ikarimira batatu n'umunsi ije ikaremera abandi batatu basigaye hirya yaje ikaremera abandi batatu basigaye ugasanga barahejeje ahantu umuntu ashobora kumara uko ikosa ariko ararira muga mu minsi Ega.
itatu cyangwa se ku ndwi imwe ugasanga biraheze ndibaza ko uko bizoboneka ni uko abantu bazohora baja hamwe kugira ngo iyo suka bayikoranye bayigure ko baba bazi ko izobifasha bose niyo nyinshi nomuha murakoze M- murakoze reka duhene ijambo kandi umusaza ngenze ndore muri aho muherereye ga ngenze ndore
ndi mu rwanda mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru umurenge wa bwiza ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro
Eh, ndashimira umutuza kuba aje kutubwira byinshi ariko nkibaza cyangwa nkaba icyo mvuga none ko ubuhinzi mu Ru- ubuhinzi mu rwanda du- mu rwanda cyangwa se hamwe na hamwe bakoresha amasuka arabona nko mu misozi izo mashini zishobora gukora kuko abenshi dutuye mu- mu- mu biti- mu- mu misozi ugasanga n'imashini ikura imisozi ni ikibazo ese yaba izo ma- imashini ishobora kurira umusozi iga- igahinga kuko n'ubundi ndabi- ndabizi yuko akenshi aho nazibonye ziba mu bishanga ariko se mu misozi bishobora kugera nangwa hashobora gukora izigera mu misozi
murakoze kandi at- atu- atubwire n'uburyo n'ubundi kuko abahanga bo kuzikoresha n'amafaranga ngo ku- kugira ngo bakoreshe nabwo ugasanga abashaka kubyiga ugasanga ni ikibazo atubwire n'aho umuntu yabyigira cyangwa se niba hakura imashini zishobora gukora n'uduhinga no mu misozi
Mu- murakoze eh, ngenze ndore reka ibibazo bya bibiri eh, tubihe abashinga- abatumire bacu eh, diomede misigaro eh, yabaje ikibazo mushobora kuba mwishyuye mu ntango ah, aho asaba kumenya niba izo mashini zishobora kuja kurima ku misozi
ego eh, arakoze kubaza eh, twebwe n'ubundi twaruguruye kugira ngo abantu bose basobanukirwe bat- harimo benshi batuzanira ibyiyumviro usanga ari byubaka kurusha n'uyu nawe arakoze ariko na nabivuze mu ntangira bishobora kuba yashitse atevye izo mashini aho zitandukaniye na ziriya zindi bita amatracteur ikora mu kiyaya ni uko ari imashini nto zibaye zishobora kuzogenda gukora ku misozi Eh, iyo mashine ifise uburyo bwinshi kurusha iby'amashini nini ishobora gukora mu kiyaya ishobora gukora ni ku misozi mugabo twebwe ubu aho turiko turaba cyane ni mu misozi kubera ko usanga bigoye kuharimira iyo mashini rero ko izoba yoroshe ishobora gukora ku misozi izoba nicyo gituma tuvuga ko izoba ijanye impinduka niniya cyane mu burundi ngiye nki mu burundi wacu mu kiyaya cyariya cya gihanga canke tugiye mu ruyigi ahari ibyaya amatracteur arakora neza nta kibazo mugabo nk'uko dewe yabivuze inyanza rake tracteur ni nziza uduze haruguru ku konwe kubera ko ari ku musozi ukuntu hameze niho iyo ma- iyo mashini turiko tuzana izoba ikenewe rero wavuze ibintu bijanye ni- n'ivyondo n'ibindi nicyo gituma tuvuga tuti turazizanye nta navuze hari ahantu hari urushanga hari ahantu hari inyovu hari ahantu hari ibumba ayo yose ni amatsi atandukanye mugabo izo mashine tumaze iminsi tuvugana n'aho bazikorera kandi barazikoresha henshi hino muri amerika cyangwa urabye mu buyapani n'ahandi hasanzwe hari ivu rimeze nk'iriri iwacu tukaba rero dufite icyiyumviro kivuga kiti n'ibyaba byarakoze ahandi ubuzwa n'iki gukora iwacu ego murakoze murakoze eh, umushenantahe eh, ngenze ndore yabaje ikindi kibazo tugihe eh, deo bwigure ikibazo cyo kumenya ah, niba hari ubuhinga buzotangwa bwo gukoresha izo mashine hari ibyo mutekanya hari inyigisho mutekanya
ego nanjye nagomba ndamushimire ngenze ndore ku kibazo yabajije cyane cyane ku kijyanye icyo kiraba ubuhinga ego Eh, twaraberekanije yuko eh, uyu uyu uyu uyu- iyi poroje imaze gutangura uyu mugambi umaze gutangura ko hazoba inyigisho kandi inyigisho kuko izi izi mashini tugomba gutanguza eh, si imashini zikomeye cyane tuvuge zi- zi- zihinyitse cyane ni imashini eh, umuntu wese azi gu- gu- gukoresha eh, ipikipiki arashobora gu- kuyikoresha hanyuma nk'uko musanzwe mubizi mu burundi hariho amashuri y'abize iby'uburimyi benshi izo mashini barazize n'ubwo akumbure imashini zitaba zihari ngo uyikore ko fizikema mugabo mu byo bize muri teori bize izo mashini zirimo nicyo gituma twebwe twabuze mu kuzanika icyiyumviro twabuze tuti reka dutangure kuko abazodufasha kuri tere mu gihugu barahari mu rwanda kuko ngenga ndobe yabagije ikibazo ari mu rwanda sinzi ko naho nyine hariho amashuri bigisha iby'uburimyi niyaba ayo mashuri ariho naho nyine bashobora kubikora kandi ngira ngo ni amahirwe kubona abantu bose bari mu bihugu bibanyi babaza ibibazo kuri uyu mugambi ni ukubera ko nabo nyine babona ko ushobora kubagirira akamaro hanyuma rero nk'uko musanzwe mubizi ingorane za afurika ni zimwe inzara ntiraba ngo uri umurundi ntiraba uri umunyarwanda cyangwa urinde nicyo gituma uyu mugambi tuwuzanye tuvuga tuti twebwe abarundi ko tuwutanguye abandi ubabera akarorero ni ukuvuga ko tumaze gutangura nk'aba bangenze ndore turabakaribishije bazoze baraba ingene zikora mu burundi hanyuma babona zibanezereje nabo nyine bagende batangure kuko nihaba umwimbu munini mu rwanda tuzosumirayo uriho mu burundi nabo nyine bazoza badusumire niko kwa kubana neza murakoze murakoze reka duhe ijambo kandi umunywanyi nkundimana claude muri aho
ngaho ndashima imana muri hega claude muri hehe
bujumbura ni byiza cyane rwose ikibazo cy'iyumviro turi kumwe n'abatumiye babiri diomede misigaro aba muri leta zunze amerika hamwe na Diogo Egure aba muri Tanzania duga ku ijambo ikibazo cy'imviro ku mugambi w'isuka kijambere
ndaramutse abatumire barakumva
rero rero icyumviro nari nagize kuko soma ngo bashaka guteza umugambi w'uburimyi aho bavuka gusa ndibaza none ko bashaka guteza umugambi aho bavuka n'ukuntu avuka mbega ahandi ho hatigeze haronka abadiyasipora bagenda kuba hanze bizogenda gaca ngira ko nsaba ati byaba byiza uwo mugambi bawutanguje hanyuma bagaca bategura amaseminere hose kugira ngo natutagira abadiyasipora bari hanze tukaboneraho ubumenyi kugira ngo turonke umugambi wo guteza imbere murakoze murakoze claude kubakura amakenga ni uko bari muri diaspora bari nko mu ntara zose z'uburundi muri iki gihe zitanu nk'uko twabivuze ariko reka icyo kibazo bakiyishurire mu nshinga ntahe diomede misigaro
claude ndakuramukije kandi ndashimye ko nawe uturamutsa ndashima kandi ko umurongo uri kutuganira hafi inshuti claude icyo nshaka kukubwira ni uko turiko dukorana n'ubushikirangaje bwa mbere ngaho mu gihugu kandi twavuze ko intara zose zitanu ubu bagize intara nshasha zizoronga kubera ko ni umugambi twita bagiye kurabira ko n'abandi bace bahera aho babandanya kuri ayo masuka yo ku misozi rero ntawe twibagiye kandi ndashimira frederica yakubwiye muri iyi ntara nka zose abadiyasipora barahari ashobora kuba ku gasozi atari mu diaspora hari mugabo ndibaza ko muri izo ntara zitanu abadiaspora bariho hose kandi ntituzovuga ngo kubera ko abadiaspora baba ngaha bataco batanze twebwe dushaka ko mu burundi hose uyu mugambi bo wiyumvamo nicyo gituma tusogira uko dushoboye tugakwiza hirya no hino mu burundi kugira ngo icyo gikorwa twakwita abafaransa bavuga experimentale utangurire rimwe hanyuma n'abanyagihugu baciyumvemo murakoze claude
murakoze ku nyinshi mumuhaye reka duhe n'ijambo kandi nitanga simo muri aho
aho neza muri hega simo
ndi mu rwanda nanjye mu majyepfo ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro murisanga murafite ikibazo murafite icyumviro
yego murakoze none nagira ngo mbaze abatumirwa ese izi poroje z'ubuhinzi ni poroje nziza ukurikije uko ziba iyo uzumva mu buryo zateguwe ariko ubuhinzi bugira imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye zitandukanye cyane rimwe na rimwe zigatangira ariko ukabona ntizikomeje none ndagira ngo mbaze se kuba bazana iyo sisiteme yo guhingisha amamashini imashini ku muturage umuturage ntekereza ko bishobora kuza bisaba ibintu byinshi kuko hari uburyo bwo kuyikoresha ubwabyo birasaba bagiteri cyangwa se abantu bizobereyemo ku buryo bwo kuyikoresha bizasaba ibitoro numvise kandi uko bimaze kumera burundi n'ahandi byarazamutse byarazamutse ibintu bijyanye na mazutu n'amayesansi ikindi bizanasaba wenda kuba bazanye iyo gahunda urumva ko bizaba bisa n'ibishaka gukora ubuhinzi nka bizinesi bisabe gushora rero ku muhinzi usanzwe uhinga mu buryo busanzwe butarimo bizinesi kuba benshi usanga bahinga mu buryo butari bizinesi butari uburyo bwo gushora mu rwego rw'ubucuruzi ese ntibabona ko bishobora kuzaba imbogamizi abahinzi ntibabyitabire bikaba byaba akitive icyo gihe biziye ariko bigahita bihagarara kuko urebye urabona ushobora kuzana imashini yego ugahinga ariko ikibazo hakazabaho ikibazo cy'imbuto imbuto ntibonekere ku gihe barakora iki kugira ngo bafatanye na leta guhuza ibyo bintu kubona imbuto bizorohe nimba wahinze uzakenera imbuto hanyuma numara kubona imbuto umuntu wahingishije imashini urumva ko biba byasabye gushora uzasaba no kubona ibyo wahinze nubona umusaruro ukenera isoko isoko wenda ry'ibiribwa ntiryabura ariko impamya ko wazana imashini ugiye guhinga mu buryo busanzwe no guhinga igihingwa n'ubundi gishobora gufata isoko rinini rikaba ryajya no mu karere wenda k'ibiyaga bigari cyangwa no ku mugabane w'uburayi hanyuma ku bijyanye n'ibyo rero ubwo arambwira wenda ku buryo bwo kubona izo nyongeramusaruro cyangwa bo ntibazazikenera kuko guhinga bisaba poroje nini bambwira uburyo bizorohera umuturage kugira ngo bimufashe ku buryo uwo mushinga wabo utazakora wenda kuko icyo gihe ari bwo cyiza wenda wakora birumvikana ariko nka nyuma y'umwaka umwe se zimwe ugasanga birahagaze imashini ugasanga zirapfuye nta mentenanse ikozwe zo kongera kuripeyaringa kugira ngo zongere zitangire zikore ugasanga zikoze iyo sezo gusa indi sezo ikurikiye ntabwo zongeye gukora urumva ko birimo impungenge nyinshi
urakoze mushyantahe n'itangasimo amakenga yumvikana reka tuje kwa deo begure
murakoze cyane jane agomba ntangure gushimira n'itangasimo abajije ibibazo byumvikana cyane mbere bashaka umuntu yunakoresha no mu kwiyubaka mu gihe ariko arategura umuganda ariko rero nagomba ndamukure impungenge afise ndamubarira yuko yabajije ati mbega none muzokorana na leta kugira ngo nk'ingorane zihari nk'amazutu peteroli ibiki n'ibiki ziboneke nashaka ndamubarire yuko muvandimwe nitanga nagomba ndakubwire yuko twebwe uyu mushinga cyangwa uwo mugambi twawutanguze duhereye ku cyiyumviro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije avuga ati ashaka yuko umurundi wese ahari afungura bihagije kandi no mu mufuko hakaba amafaranga ni ukuvuga yuko icyiyumviro cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni uko twova ku kuntu dusanzwe turi mubu tukarima kijyambere kugira rero ushobore kurima kijyambere nibyo twavuze tuti ni ukuva kuri irya suka y'umuhini umwe tukagenda ku buhinga bwa none tugakoresha imashini hanyuma yabaze ati mbega none umurimyi muto azohava ku mbura ataronka ingufu zikwiye abura imbuto agira iki mu bisanzwe iyo utanga ujya umugambi cyangwa umushinga nk'uko mubivuga mu kinyarwanda hari ibintu byinshi byinjira muri uwo mugambi nk'uko twari twabivuze kare harazamwo ifumbire harazamwo imbuto nk'uko wabivuze harazamwo ibyo kuvomera ibyo byose twabiciye hirya no hino turabona ko hari ibintu bikenewe ni ukuvuga ko icyo twavuze tuti duhere ko ni uko twotanga abarundi bobanza bakumva yuko ari ibintu bikenewe cyane ko duheba irya suka ya kera tukarima bya kijyambere kuko tudakoresheje uburyo bwa kijyambere nk'uko nabivuze isi zacu ziramaze ziramaze kuruha ziramaze kunanirwa kandi n'abantu baziriko murabona yuko igihe cyose bagenda bongerekana ni ukuvuga yuko hakenewe uburyo bwo gushobora kwimbura umwimbu munini wo gushobora gufungurira abantu bose yego merekana n'umushyirana diomede agira icyo avuze kuri ibyo bibazo kuri ayo makenga yumvikana amakenga atari make yashikirije yashikirijwe na n'itangasimo mu kanya gato duvuga ku ijambo n'itangasimo murakoze utwo tubazo ubajije nk'uko dewe yari abivuze muri komisiyo tuba twagize yo gutegura amaporoje ibyo byaraciyemo cyane twarabivuganye mbega igitoki zovaye mbega zovaye baranabivuganye cyane n'abareperezanta baduhaye turi kudukorana bari mu Burundi mugabo ikintu dushaka kugira ni uko iyo suka ntibizorimira umuntu umwe nanavuze nti burya iyo abantu ari benshi bari hamwe byose birashoboka n'ibintu byo kuvuga bati akakuma kapfa mbe bizogenda gute rero nashaka kukubwira ko twebwe nta ntumbero ya bizinesi dufite dufite intumbero yo kwereka ko bishoboka bizinesi zoza hanyuma abantu bamaze kubona ko koko yasuka yatuvuniye ababyeyi ukwirirwa arimba kuva mu gitondo gushaka saa kumi umwimbu ukaba ari wa wundi atawugeza ariko ibyo ashobora kurya we n'abana gusa turiko turabavanura nabyo tugeze aho tugira tukimbura byinshi iyo turya icyo dushobora tugahereza n'abandi ni ibyo by'uvuga utu tugorane tuba twiyumviye kandi twaba tuhari nta nta poroje n'imwe cyangwa nta kintu nta mugambi n'umwe ushobora kugira ngo wabura akana kariya mugabo uko igikuru ni kimwe turatangura tuzi ko ibyo bintu nk'uko bivuze bihari tuzogenda kimwe kimwe tubitorera umuti kugira ngo bikomere ntabwo kubera umwaka umwe zo bibiri itatu ine mugabo tuba dusinze iyo ntambara y'uko ijya suka ya kerita ishobora kutugaburira twese
egome tugarutse kuri mwebwe mushana hedeho bari bwegureye hari abantu bashobora kwibaza ati uwo mugambi wa diaspora ni umugambi woba uri kurengera imigambi ubushikiranganji bujejwe urimi mu burundi aho muhishura gute
sinumvise neza ikibazo cyanyu sinzi ko mwasubiriramo nariko ndababaza niba hariho abantu bashobora kwibaza ko uyu mugambi mwatanguje kuzana isuka kijambere mu burundi ari umugambi mu bisanzwe ushikirizwa n'ubushikiranganji bujejwe uburimyi mu burundi abantu bavuga ko mwoba muriko murengera ubwo bushikiranganji mwabwira iki
burya abantu kugira amakenga ni ibintu byumvikana kwibaza ibibazo ni ibintu byumvikana ariko nk'uko musanzwe mubizi uburundi ni ubwa twese uburundi si ubw'ubushikiranganji gusa uburundi ni ubw'abarundi bose nicyo gituma umurundi wese afite icyumviro cyubaka kiza cyubaka uburundi kiza cyunganira abashaka n'abandi baba bariko barakora kiguma ari cyiza cyane twebwe rero uyu mugambi wacu ntujye kurengera ibikorwa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bariko barakora oya twebwe tuje kunganira tuzanye icyiyumviro hanyuma nicyo gituma twari twabibuze igihe tuzoshikana izisuka mu burundi tuzokwicarana n'abo bantu bo mu bushikiranganji tuzokwicarana n'abantu bagejwe intwaro hanyuma duhanahana ibyiyumviro tuvuge tuti nk'abarundi icyo dushoboye guterera ni nuko uko niko nokwishyura icyo kibazo yego mu shana ya diomede misigaro nashaka ndabaza akabazo gasanzwe cyane rwose nk'uko twabivuze mu ntango mwaranonosa ibyerekeye guteza imbere amashyirahamwe eka ubudandaje n'ibindi nashaka ndabaze niba ubwo bumenyi hari icyo bwabafashije mu kwiyumvira gutangura iyi poroje
murakoze frederic mu gutangura iyo poroje rwose byadufashije cyane kubera ko nk'uko nakubwiye ntabwo byabaye iby'umuntu umwe yadukanye uko twaragiye akarorero mu nama twakoreye ingozi turi kumwe n'umukuru w'igihugu twarabonye ko mu majambo menshi nyenicubahiro nyeniganje yavuga harimo uburimyi kandi ni ibintu natwe tuzi ko iyo abantu batajya ngo bahage bamere neza nta kigenda ibintu twagiye ducamwo ngaha hanze tukaramba egisperiyanse mu kwezi kw'icumi na kabiri guheze nari ahantu hitwa muri itali amasuka narayabonye ariko aranyuma ahantu ku gasozi navuyeyo mvuga ndi e cya cyumviro twamaze kugira n'aha ngaha nicyo wabaye ko hari undi muntu yatubwiye yakubitiye muri japo avuga ati abayapani nta kindi kibatunze atari kurema imisoro nawe ngira ko bafite roriyefu itameze imeze udutumba hirya no hino mugabo bakarima ibishobora gutunga abajapani n'ibyo bashora hanze rero nuvuga ko nosema ubumenyi dufite amashyirahamwe dusanzwe turimo byarafashije mugabo kurabira ahandi hose igihugu nk'ubushinwa abantu baba muri icyo bashobora kujya bagahaga natwe iwacu tugenda gute ntibishoboke urebye ndibaza ko tugeze ahantu twiyumvira ko n'iwacu bizashoboka cyane cyane ko nk'uko wari uvuze uvuga minisiteri y'uburimyi nabo nyine turi kumwe kuko ikintu tujya tuje kunganira ntacyo cyoba ari cyo kugira ngo tube turabarwanya twebwe twaricaye turiyumvira amasosiyete hirya no hino azanira ibyiyumviro turasha kuri icyo duhera ni ku ntumbero nyir'ingange yari yadusabye ko twakorera ko nicyo gituma twizeye ko tuzoshikana neza mu mahoro kandi tukabona ko iki gikorwa kizoba icabo kandi benshi bazogikunda turashima mwese mufite ibyiyumviro muhandanye ubiduhereza tubikorera ko kuko naho tugeze ubu twakoreye ku byiyumviro bya bose n'amashyirahamwe bisanzwe turimo murakoze murakoze reka na mushana hede bari bwigure nawe nyine agira icyo atubwiye niba ubuhinga nonese mu mashuri kaminuza dogitera muri biyoloji byaratumye mwibaza gufungura neza kwa rundi eka no guteza imbere uburimyi hari ikintu caba carabatumye mugira icyo cyiyumviro muri ivyo muri ubwo buhinga mufise
egome murakoze cyane jewe mu byo nize naba nababwiye ibyo nize ko harimo ibyigwa bijyanye n'iterambere hanyuma na biyoloji biyoloji rero ntahitaniye cyane n'ubu bumenyi bw'uburimyi n'ubworozi ibyo twize nibyo tuguma dukoresha mu buzima hanyuma no kwicara hamwe kugira ngo dutegura uyu mugambi byavuye ku bintu umuntu aba asanzwe azi avuga ati none jewe ubu bumenyi mfise bwofasha iki kugira ngo igihugu nacyo kigire icyo kibwungukiyeko niho rero urumva n'igihe twatorana muri komisiyo twarabye abantu bashobora gutanga ibyiyumviro bijyanye n'iryo terambere urabye ubumenyi baba bafise cyangwa ibyo baba barize hanyuma rero si no kwiga gusa no kuraba na egisperiyanse umuntu aba afise ibikorwa bari arakora ukaraba hanyuma njyewe rero peresonema byaramfashije kandi biranamfasha cyane kuko uko umuntu atembera murabona turi muri diaspora uko ujya hanze niko ugenda urahura ubwenge niko uvuga uti mbega bijya bintu nabonye hariya hanaka twobizana iwacu tukabyubakirako ntibyogira ibyo bidufashije hanyuma ibyiyumviro nabyo ni ukuri birahari ni byinshi twavuze tutireka duhere kuri uwo mugambi gusa hanyuma uyu umaze gutera intambwe n'ibindi byiyumviro byinshi dufise nabyo ntizashobora kubishyira mu ngiro murakoze murakoze mushana diomede misigaro akajambo ka nyuma ku byerekeye iyo migambi yanyu
akajambo ka nyuma ka mbere ni ako gushima turabashimiye cyane frederic ukurikiye umwanya mwaduhaye kugira ngo tugire ikiganiro tukaba ukaba udufashije gutumira abarundi batari bake kwitabira uyu mugambi hari abo twavuganye benshi bariko barakora hirya no hino tukaba turiko turabashimira hari abamaze kwitanga hari abamaze gushikana hari abemeye bari mu nzira ngira bariko barumva ko uyu mugambi ni umugambi w'iteka abarundi bose biyumvamo rero akajambo ka nyuma nobabwira ni uko harageze ko dushikana namwe mugaragaze muratomotera murakoze murakoze diomede misigaro murakoze namwe deo bari bwegure turashimiye ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na nadia taha yadufashe kwegeranya ikiganiro muri sanga turabashimiye inshuti mwese mwagikurikiranye tukaba tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe aho muri hose mugire n'amahoro thank you